Iri ni ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na fide niyo ngabo icyo cyemezo cy'urukiko nyafurika uburenganzira bw'ikiremwamuntu twacyakiriye neza cyane cyadushimishije kuko kuri twebwe biragaragaza nyine ka karengane twakomeje kugenda tuvuga uyo ni mutuyimana anselme umuvugizi w'imbere mu gihugu w'umugambwe fda inkingi uyobowe na madamu victoire umuhoza ingabire utaremegwa mu rwanda turavuga no ku birori byo gusozera ibikorwa by'iminsi cumi n'itandatu yari yagenewe kurwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi mu burundi ku ngingo ya sentare nyafurika y'uburenganzira bwa muntu yategetse leta y'u rwanda kwishyura ingabire victoire indishi z'ibyiwe byononekaye mu gihe yari apfunzwe zigera ku miliyoni mirongo itandatu na zitanu z'amafaranga y'amanyarwanda turavuga no ku inyuruzwa ry'abarobyi batatu b'abarundi mu kiyaga rweru mu buraruko bw'uburundi imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya aloyisi
urakoze fideli umukuru w'igihugu cya somaliya muhamed abdulahi muhamed kuva ku mugoroba wo ku munsi w'imana arahanzwe n'abashingamateka biwe bamwe badashima politike yiwe bakamusaba mbere no gutanga imihoho ibyo bikaba byasabwe na mirongo icyenda na babiri ku bashingamateka amajana abiri na mirongo irindwi na batanu abo bashingamateka bamwagiriza kutubahiriza ibwirizwa shingiro no kuganira no kugiranira imibonano mu ibanga n'ibihugu bibanyi aribyo etiyopiya na eritrea ku gutunganya ibivuko no gushyira hamwe ibyo bihugu bitatu nk'uko urwandiko rw'abashingamateka rusaba ko batanga imihohoro bivuga kuva mu kwezi kw'icumi na kumwe uwo mukuru w'igihugu akunze gutazirwa farmayo yarabonanye na bagenzi we ba Eritrea Isaya Afwerki n'uwa Ethiopia umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed mu mubonano udasanzwe wabereye mu buraruko bwa Ethiopia wari utumbereye gukomeza umugambi wabo wo gukorera hamwe mu guteza imbere ubutunzi hagati y'ibihugu byabo kugira ibisabwa n'abo bashingamateka bishigwe mu ngiro bitegerezwa gushigikirwa na bibiri bya bitatu by'abashingamateka amajana abiri na mirongo irindwi na batanu ba somaliya ni ukuvuga ijana na mirongo umunani na bane igitigiri abakurikiranira ibibera hafi muri somaliya bavuga ko kizogorana gushikwako umukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron yari aciye bugufi kandi asa n'uwihagaze ko igihe yari karashikiriza ijambo mu gihugu ubwa mbere kuva habaye imyiyerekano yahungabanije icyo gihugu yagize ati ndemeye uruhara rwanjye mu byabaye nshobora kuba hari abo amajambo yanjye yababaje ibyo makuru yabishikirije cyo kuwa mbere yaremeye kandi ko itegeko ryo kuduza amatagisi itabaye ingingo nziza ariko Macron yavuze ko iryo shavu rimaze indwi ziheze ari ingaruka ku bibazo abanyagihugu bari bamaranye imyaka mirongo ine na cyane cyane abataba mu bisagara perezida yashikirije ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe bigeramiye ubutunzi hamwe n'imibano y'abanyagihugu iyo myiyerekano rero ikaba yasize amabarabara yo ku murwa mukuru Paris hamwe no mu bisagara bikomakomeye ari Misaka abantu barenga ibihumbi bine n'amajana atanu barahagaritswe kuva iyo myiyerekano itangura bamwe mu bayitabye ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ibyo Macron yavuze ari intambuko nziza ya mbere ariko bakavuga ko bataranyurwa leta z'ubumwe za amerika zarafatiye ibihano abategetsi batatu ba koreya ya ruguru ku byo zise ihungabanywa ry'agateka ka zina muntu muri icyo gihugu umushyiranganje w'ikiga cya leta muri amerika steve mucin avuga ko abo bategetsi batatu batwara ibisata atakindi bikora atari ugucinyiza no kugenzura abanyagihugu abo bafatiwe ibihano ejo kuwa mbere batwara inzego z'umutekano ubutunzi bafitiye muri amerika bwafashwe kandi nta munyamerika yemerewe gukorana nabo imigambi iyo ari yo yose y'iterambere abategetsi bavuze ejo kandi ejo kuwa mbere ko ibyo bihano bishasha ari ukwibutsa ubwicanyi bwakorewe umumenyeshamakuru w'umunyamerika oto wamubiya yari kuzoba kwija imyaka mirongo ibiri n'ine ejo ku munsi wa gatatu Gambia yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka mirongo irenga cumi n'itanu muri bibiri na cumi na gatandatu muri icyo gihugu cya korea ya ruguru yagirizwa ubusuma yararwaye gushika ahaja muri koma afa inyuma y'indwi atahukanywe aha muri leta z'ubumwe za amerika gushika ubu icamwishe ntikiramenyekana umushikiranganji wa arabiya sawudite ajejwe imigenderanire n'amakungu yarahakanye kurungika muri turukiya babiri mu bahoze ari abategetsi ba arabiya sawudite bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'umumenyeshamakuru jamal kashogi mu kwezi kw'icumi adel al jubei yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi w'imana ari riyad ati ntidutanga abanyagihugu bacu mu ndwi iheze sentare muri turukiya niho yasohoye imitahe ku munye arabiya sawudite al katani yari umutegetsi mukuru yegereye umuhungu w'umwami wa arabiya sawudite mohamed bin salmane hamwe n'uwahoze arongoye iperereza muri icyo gihugu ahmad al asiri abo bagabo babiri bari mu murwi w'abategetsi bakuwe mu mabanga inyuma y'aho abategetsi ba arabiya sawudite bashikirije ko igandagurwa rya kashogi ryakozwe n'ibihemu umurusiyakazi yagirizwa gusuma urusaku muri leta z'ubumwe za amerika mu kuvogera akagwi kabo mu mugambwe w'abarepublikani akabakuramwo amabanga yarungikira uburusiya yaremeye ivyo yagirizwa nk'uko amakuru ava muri sentare ya amerika yavyemejeje ku wa mbere maria butina yafashwe mu kwezi kw'indwi acatabwa mu mvuto ubwo nyene ategekanya kurenguka imbere ya sentare ya washington kuri wa kabiri ariko ivyaha yagirizwa kandi yitezwe kwemera ntibiramenyekana
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye muri congo aho ejo kuwa mbere umunyekongo dr denis mukwege n'umunya irakikazi nadia murad bashikirijwe agashimwe kitiriwe nobel k'uwaharaniye amahoro baheruka gutsindira muri uyu mwaka ni mu birori byabereye i oslo mu gihugu cya norvege ariko i bukavu aho dr mukwege asanzwe akorera ibikorwa byo kuvura no kwita ku bagore basambanijwe ku nguvu byanamuhesheje ako gashimwe umunezero wari mwinshi kuba ariko bakurikirana ibyo birori kuri televiziyo umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yari ahari reka adushikiriza ibindi kuri iyi nkuru icyumba kigari bigaragara ko gisanzwe cyifashishwa mu kwerekana amafilimi n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro ahibukavu kizwi nka sale concordia nicyo cyifashishijwe mu gutambutsa uwo muhango waberaga yosiro muri noruveje ku buryo bw'inyumva nkumve n'imbona nkubone ibyo bita live mu ndimi z'amahanga ahari hakubise huzuye ndetse bamwe babuze aho kwicara barahagarara buri uko ku mashusho herekanwaga isura ya dogiteri denise mukwege cyangwa se izina rye rikomojweho mu mbwirwaruhame uku niko byahitaga bigenda Dr Denis Mukwege uvuka muri Kivu y'Amajyepfo ari naho akorera akazi ke k'ubuvuzi mu bitaro bya Panzi i Bukavu ahawe iki gihembo kubw'uruhare rwe mu kurwanya kwifatwa ku ngufu ry'abagore rikoreshwa nk'intwaro y'intambara ibyo akaba binyuza mu bitaro bya Panzi ndetse na Fondation Panzi bifasha abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu n'imitwe yitwaje intwaro yiganje muri Kivu y'Amajyepfo ku baturage bahi Bukavu ni ishema rivanze n'ibyishimo mbere na mbere ndiyumvamo ishema ryo kuba ndi umunyekongokazi kubera ko abantu bose ku isi bibwiraga ko umunyekongo ari we muntu uri inyuma y'abandi ariko kuri uyu munsi byagaragaye ko kongo yabyaye umuntu ukomeye kandi yanabyariye abanyafurika bose nk'uko rero dogiteri mukwege amaze kubivuga iki gihembo cya nobel ntigihagije ahubwo buri wese aharanire ko kongo ibona amahoro abandi nabo ni urugero rwiza babonye atari kuri bo gusa ahubwo no ku bazabakomokaho ubu tubonye umuntu umenyekanye ku isi yose nzi muturuka iwacu muri kongo by'umwihariko i bukavu muri kivu y'amajyepfo kandi natwe tugomba gukurikiza urugero rwe tukagira nk'aho ageze umwana wanjye nawe azajya yiga abone ko hari umuntu wakoze ibintu by'agatangaza wa hano bityo nawe bimutera imbaraga kuko azaba avuga ati ndagera ikirenge mu cya papa mu kwege kandi sindi buyobe kuko ndabona ubufasha ku miryango ya sosiyete sivili n'indi ivuga ko igamije kuzamura ijwi ry'umuturage ho aka ni akanya keza ko gukorera ubuvugizi ibibazo bitandukanye bigaragara mu gihugu cyabo kandi bikumvwa ku rwego mpuzamahanga bikanabonerwa ibisubizo ubu tubonye umuvugizi dushobora kugezaho ibibazo bikomeye akabikorera ubuvugizi ku rwego mpuzamahanga kandi bakanamwumva tuzi neza iby'iki gihembo cya nobel cyakoze mu bihugu nka afurika y'epfo misiri liberiya n'ahandi tuzi kandi natwe icyo iki gihembo gishobora kutuzanira hano muri kongo ariko kandi rero birasaba ko dushyiraho ingamba zifatika zo kugikoresha kuko nidufatira amaboko imugongo kizahabwa undi bityo amaso y'isi yose ubareba kongo yigire n'ahandi nyuma yo kwakira iki gihembo dr denis mukwege yasabye ibihugu n'umuryango mpuzamahanga kutareberera abakorerwa abagore n'abakobwa mu bihugu birimo intambara n'imvururu kandi bigaharanira ko amahoro aboneka kuko izo ntambara n'imvururu ari byo ntandaro y'amabakorerwa abagore n'abakobwa yanasabye kandi ko abagiriwe ayo mabi yo gufatwa ku ngufu mu bihugu byose birimo intambara bahabwa ubutabera bwuzuye burimo no kubaha indishyi z'akababaro temistokere mutijima ijwi rya amerika i bukavu muri kivu y'amajyepfo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi naho abanyagihugu bo muri komine mutimbuzi ntibitabiriye ku rwego rumwe n'abandi bo mu yandi makomine yo mu ntara ya bujumbura ibikorwa by'iminsi cumi n'itandatu yari igenewe kurwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi byashikirijwe muri zone gatumba ejo kuwa mbere n'uwurongoye iyo ntara mu birori byo gusezera icyo kiringo ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu evariste nziko banyanka
imbyino intambo n'umurisho w'ingoma z'uburundi birimo ibyivugo byo kwiyamiriza abakorerwa abakenyezi n'abigeme nibyo byaranze ibirori byo gusozera iyo minsi cumi n'itandatu buramatari w'intara bujumbura umufasoni nadine gacuti yabwiye bitabye ibirori ibyaranguwe muri icyo kiringo n'intambamyi bagize muri byo twakoze twarahinduye rwose cyane cyane ingo zubatse zidaciye mu mategeko kuko twasanze kenshi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane batubatse biciye mu mategeko rero icyo gikorwa nk'uko leta yagishyize imbere mu guhimiriza cyane cyane abubatse bidaciye mu mategeko kandi mu guhimiriza yuko umuntu ategereza kuba atunze umukenyezi umwe cyangwa umugabo umwe icyo gikorwa rero nicyo twashyize imbere cyane hano mu ntara ya bujumbura n'aho hano muri komine mutimbutsi hakiriho ababyirengagije aho rero ni akagohe twagira tubavunire kugira ngo ejo amategeko atangiye gukora adusange mwese mwisuganyije isozerwa ry'icyo kiringo cyo guhimiriza abarundi kugira bavavanure n'amabakorerwa abakenyezi n'abigeme ryahuriranye n'umunsi mpuzamakungu uhimbazwa buri genekerezo rya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri uwo nawo wahariwe amasezerano mpuzamakungu yahariwe gukingira agateka ka zina muntu umushikiranganji martino n'ivyo abandi ajejwe ivy'agateka ka zina muntu no gushigikirana yabwiye abitabye ibirori igituma leta yahisemwo guhimbariza uwo munsi mu ntara ya bujumbura niyo ntara twabonye vyakomeye cane abantu kubera intambara zari zihari agateka ka zina muntu karahungabanye tugize amasesangura twasanze muri bujumbura byarakomeye cyane niyo ntara abantu bapfuye cyane baregeranizwa hamwe mu maka barabura ubwigenge birakomera hanyuma ku bw'ubukerebutsi bw'indongozi zaho bafatikanije n'indongozi ku rwego rw'igihugu bagiye hamwe baragarura amahoro n'umutekano abaserukira bimwe mu bihugu byabo mu burundi bitavye ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahimbarijwe hafi y'umupaka w'u Burundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo uhagarariye uni mu burundi gari noviye ari nawe yashikirije ijambo ryo ku ruhande rw'uwo muryango yashikirije ko hari intambwe mu burundi mu vyo kubahiriza agateka kazina muntu ntiyibagiye kuvuga ko naho amakungu yateye igikumu kuri ayo masezerano haraheze imyaka mirongo irindwi ata gihugu na kimwe kirayubahiriza ijana ku ijana malgré les promesses d'une vie meilleure qu'incarne la déclaration des peuples gari koni ati naho ayo masezerano ategekanya ubuzima bwiza ku baba ku isi haracariho agahaze kuko agateka kazina muntu kaguma atako kifashe abantu babayeho mu bukene buzura inzara ikumirwa ridasigaye inyuma abantu bafungura nabi banahanzwe na kigoyi ntibavurwa kuko atamiti ihari n'ibindi naho ibihugu byinshi byategeye ukumu kuri ayo masezerano nta na kimwe kirayakurikiza yose uko yanditse batumira bahire uburundi bwararanguye ibitari bike mu bijanye no kugarukira agateka kazina muntu amasezerano bwateye ko igikumu arerekana ko bwateye intambwe na cane cane mu gutanga ivyegeranyo vy'ingene agateka kazina muntu kifashe mu burundi eka mbere n'ishingwa ry'imirwi ijejwe agateka kazina muntu mu gihugu birerekana ko uburundi bwifuza gutera intambwe mais sois effectif et concret umushikiranganji martino n'ivy'abandi ntibagiye kuvuga ko agateka kazina muntu kateye intambwe mu burundi naho hari abatanga amaraporo atariyo agasaba nyabona makungu gufasha uburundi kugira ahakira agahaze gatorerwa umuti hariho ibyo usanga bariko barashikuza ugasanga bahenzwe ugasanga ibindi nabyo ariko babigira bigirankana kuko ari ingenzi na leta y'u Burundi iba yamaze gutanga ikerekana by'ukuri ko ibyanditswemo atari byo ariko ntibifatirwe ko mu burundi icivugo c'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amasezerano yo kubahiriza agateka kazina muntu ni twubahirize agateka kazina muntu na cane cane mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ata n'umwe asigaye inyuma muri zone gatumba ya komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku nkuru yerekeye u rwanda sentare nyafurika y'uburenganzira bwa muntu yategetse leta y'u rwanda kwishyura ingabire victoire indishi z'ibyiwe byononekaye mu gihe yari apfunzwe zigera ku miliyoni mirongo itandatu na zitanu z'amafaranga y'amanyarwanda ibindi kuri iyi nkuru tubibaze claude ganza munyamagana urukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwategetse u rwanda guha victoire ingabire umuhoza indishyi ya miliyoni mirongo itandatu n'eshanu n'ibihumbi magana abiri na mirongo itatu z'amafaranga y'u rwanda ni umwanzuro wafashwe n'urukiko nyafurika kuwa gatanu w'icyumweru gishize ruvuga ko ari indishyi zituruka ku byangiritse bigaragara bitewe n'ifungwa rya ingabire victoire ndetse n'ihungabana umuryango we yagize mu gihe atari hamwe nawo afunzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo madame ingabire victoire umuhoza yakatiwe gufunga imyaka cumi n'itanu ahamejwe ibyaha birimo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi mu kwezi kwa cumi kwa bibiri na cumi na kane nibwo ingabire victoire yatanze ikirego mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu asaba ko hasuzumanwa ubushishozi bijyanye n'amategeko y'ingengabitekerezo ya jenoside gupfobya jenoside no gukwirakwiza ibihuha icyo gihe yasabaga kurekurwa no kwishyurwa ibyangijwe afunzwe uru rukiko rwaje kwemeza ko uburenganzira bwe butubahirijwe mu rubanza imwe mu mpamvu rwashingiyeho ikaba yuko nko ku cyaha cyo kuregwa gukwirakwiza ibihuha nta shingiro bifite kuko ngo ibyo yavuze byari bisanzwe bizwi mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka madame victoire ingabire yarafunguwe ku mbabazi zatanzwe n'umukuru w'igihugu ntabwo twashoboye kubona nyir'ubwite madame victoire ingabire ariko ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi w'imbere mu gihugu w'ishyaka fdu inkingi ritaremerwa mu rwanda ni bwana mutuyimana anselme atubwira uko bakiriye iki cyemezo cy'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu icyo cyemezo cy'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu twacyakiriye neza cyane cyadushimishije kuko kuri twebwe biragaragaza nyine ka karengane twakomeje kugenda tuvuga kuva ingabire yagiye imbere mu rwanda mu gihugu aje muri gahunda ze za politiki n'iz'ishyaka fdu inkingi ariko mu by'ukuri mu byemezo bibiri bimaze gufatwa n'uriya rukiko biragaragaza neza ko madamu witwara ingabire yarenganye cyane ni icyemezo gifashwe nyuma y'uko u rwanda rwari rwamaze kwivana mu masezerano aha abaturage babwo uburenganzira bwo kururega mufite icyizere ko u rwanda ruzagishyira mu bikorwa kiriya cyemezo nubwo rwikuyemo ariko rwikuyemo ikirego cyaramaze gutangwa bityo rero bikaba nta mpamvu n'imwe tubona yagombye gutuma kiriya cyemezo mu bikorwa ku rundi ruhande ariko guverinoma y'u rwanda ivuga yuko nta myanzuro y'uru rubanza irabona bityo ko itagira icyo ibivugaho minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta y'u rwanda bwana busingye johnston yabwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika sumuta kaboye ati ntacyo navuga kuri uru rubanza kuko ntarabona kopi yarwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo u rwanda rwasinye amasezerano n'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu amasezerano aho uburenganzira umunyarwanda ku giti cye cyangwa umuryango utari uwa leta wo gutanga ikirego muri uru rukiko kijyanye n'uburenganzira bwa muntu rwaje kwivana muri aya masezerano mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu habura iminsi mike cyane ngo urubanza victoire ingabire yarezemo u rwanda rutangire kuburanishwa n'uru rukiko u rwanda rwavuze ko rwivanye muri aya masezerano yemerera umuturage warwo kururega kugira ngo rwongere ruyasuzume kuko rwabonaga abahamijwe ibyaha bya jenoside barwifashisha nk'umuyoboro wo kwigira abere bigakorwa mu izina ryo gushakira ubutabera abanyarwanda uru rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ruvuga ko kugera ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka rwari rumaze kwakira ibirego ijana na mirongo icyenda imanza mirongo ine n'umunani muri zo akaba arizo zari zamaze gucibwa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo y'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda washington dc tugarutse mu burundi abajejwe intwaro mu ntara ya kirundo batangaza ko abarobyi batatu b'abarundi bo muri komine busoni bafashwe n'abasirikare b'u rwanda ku munsi w'imana mu kiyaga ca gweru buramatari w'intara ya kirundo abona ko hashobora kuba harimwo n'agasomborotso akamenyesha ko abo barobyi bariko bakorera mu mazi y'uburundi agasaba igihugu cy'u rwanda kurekura abo barundi vuba kandi atagisabwe ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi bubicishije ku rubuga rwa twitter mu gitondo cyo kuri uwa mbere ubushikiranganji bw'umutekano bwatangaje ko abo barovyi banyururijwe mu giyaga ca gweru n'abasirikare b'u rwanda ico bise enlevement mu rurimi rw'igifaransa ayo makuru aremezwa namwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa gatete aho abafashwe baturuka ariko birinze kugira ico batangariza ijwi rya amerika bamenyesha ko igihe batwagwa batabibona Alent Ribere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo aremeza aya makuru aho amenyesha ko abagera kuri batatu bafashwe mu bucagucagu kuri w'Imana ari bo babariza ku butaka bw'u Rwanda.
E, na bene gihugu bari bagiye kuroba bariko baroba ngaho mu kiyaga ca Rweru bo ngaho ku mutumba ngene wa Gatete gacimira imago kandi bakaba babatwaye bariko bararobera mu mazi y'iwacu Burundi.
Mutabazi asaba igihugu cy'u Rwanda kurekura abarovyi ivyabaye akabifata nk'agasomborotso mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
Habibi, come close, sweetie, oh, mukire. Ese wabuzuko wanzonze mami. Hey, nukuri singiriho. Hoya nje sinibuka. Uko nabagaho ntarakumenya. tariki yari nyingi imitima yahuraga Eh, hoya hoya ntajya kunyara ntajya kunyara sishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe amarira yasobanura urukundo ngukunda sinazigera mbora every time nge mpora ndiwe mpora ndiwe kuguhica ushaka kuguhica ushaka mami every time nge mpora ndiwe mpora ndiwe yeah to give you all you need, girl. You got me lose control. Hey. Mumutima, you the one. Yeah. Kugira icyo nkwima. Kukubabaza. Kureba abantu. Yeah. Yeah. Reba nawe sigaye nsa nawe gupfa nabi ni ukubaho ntagufite ndagufana ni wowe kipe mfana and you know I never lie oh no no no no no no no no no yeah. hoya hoya ntajya kunyara ntajya kunyara sishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe amarira yasobanura urukundo ngukunda sinazigera mbora Every time
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ya amerika aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mutwumviriza mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.